muracyateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza se ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika ni kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu mu burundi muratwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri na fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu kanya n'ikiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nguko rero murisanga ubushomeri mu rwanda ni ikibazo abakiri bato bavuga yuko kibaremereye cyane hari n'abadusabye inshuro nyinshi ngo tubashakire impuguke maze baganire kuri iki kibazo none rero twatumiye bwana michel ndakize ni umuyobozi w'ishami ry'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu rwanda murambabarira ishami rishinzwe imibare ijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage n'ubuzima ndetse na james byiringiro wungirije michel ndakize simbatiniye mureke mbazanire abashyitsi michel muraho murakomeye
turaho turashima imana james uraho urakomeye
muraho neza yego yego ndabashimiye cyane ko mutwitabye mukaduha uyu mwanya urambuye mu by'ukuri kugira ngo muganire n'urubyiruko nibwira ko ruteze amatwi ari rwinshi kubera ikibazo cy'ubushomeri bavuga ko kibaremereye cyane abanyarwanda barangiza kaminuza n'amashuri makuru badafite akazi barenga cumi na batatu ku ijana naho abarangije amashuri yisumbuye badafite akazi ni icyenda ku ijana michel uri umwe mu bayoboye ubushakashatsi bw'igerageza bwerekanye iyi mibare mu mwaka ushize ubu ngubu rero murimo murakora ubushakashatsi nyirizina bwimbitse buzatanga isura nyayo y'ikibazo cy'ubushomeri mu rwanda ariko rero duhereye kuri buriya bushakashatsi bw'igerageza michel musanga ubushomeri buturuka ku ki ni ubukungu bw'igihugu budahagije cyangwa se ni abanyeshuri biga ibitajyanye n'isoko ry'akazi mu gihugu
murakoze cyane turabashimiye kandi kuba muduhaye umwanya kugira ngo tuganire n'ijwi rya amerika mwamaze kutuvuga nge michel nk'uko wabivuze nyoboye ishami rishinzwe imibare y'abaturage n'imibereho hanyuma mu byo dufite inshingano zacu ni ugukora ubushakashatsi bumwe mu bushakashatsi dukora n'icyo twita ubushakashatsi ku buzima tubukora mu myaka itanu ubuheruka twabikoze muri bibiri na cumi na kane cumi na gatanu hanyuma ubushakashatsi bundi dukora ni ubu bwa leba post mwavugaga bukorwa tuzajya tubukora kabiri mu mwaka ni ukuvuga ko bukorwa mu kwezi kwa kabiri no mu kwezi kwa munani kwa buri mwaka ibi ni ukugira ngo duhuze kuko iyo tuvuga umurimo n'ubushomeri birumvikana ko mu bihugu nk'u rwanda mu kwezi kwa karindwi murabizi ko imirimo y'ubuhinzi aba ari mike cyane hanyuma bigakorwa cyane mu kwezi kwa kabiri so kugira ngo tubone ishusho y'ubushomeri n'umurimo mu gihugu birasaba ko duhuza ubwo bushakashatsi bwombi hanyuma bihuriye hamwe bikagaragaza ishusho y'ubushomeri mu buryo busobanutse ku rwego rw'igihugu hanyuma ikindi dukora nagira ngo nihute hanyuma tuze ku bibazo mwabagije ikindi dukora ni administrative statistics ni ukuvuga imibare ikomoka ku ku bitabo by'ubuyobozi aha ni nka ni nka imibare y'uburezi mu gihugu imibare ijyanye n'ubuzima health statistics imibare ijyanye n'irangamimerere n'ibindi nk'ibyo hanyuma eh, nagira ngo mbanze mbumvishe ko Mhm.
ibipimo by'ubucomeri n'imirimo biboneka mu buryo butatu ubundi eh, buboneka tugendeye ku ibarura rusange ry'abaturage nk'uko nabivugaga hari ibyo twakoze muri bibiri na cumi na kabiri byatugaragarije ko ubushomeri bwari gatatu n'ibice bi- bine ku ijana muri rusange hanyuma icya- aho ni muri muri rusange rusange- mu rwego rw'igihugu cyose yego Eh, yego yego hanyuma ibarura ecv enquete integrale sur les conditions de vie de ménage yakozwe ya kane muri bibiri na cumi na gatatu bibiri na cumi na kane yaga- yagaragaje ko ari kabiri ku ijana pilot twakoze ejo bundi uvuga mm, yagaragaje aha mbita inzanamwe ibintu bibiri kugira ngo byumvikane neza mhm, hari definisiyo ebyiri hari definisiyo ya kera na definisiyo nshyashya turimo kugenderaho uyu munsi definisiyo ni ukuvuga yakera.
definisiyo ni ukuvuga igisobanuro igisobanuro igisobanuro kuko iyo dukora ubushakashatsi iteka ryose tuba dufite eh, igisobanuro cy'icyo turimo gukora Eh, hari igisobanuro cya kera cyagaragazaga ko twabazaga ubundi tubaza umu- umuturage aho turimo gukora ubushakashatsi tukamubaza tuti mu cyumweru kibanziriza uyu munsi turimo kukubaza hari umurimo waba warakoze Mhm.
icyo gihe byavugaga ko n'umunyeshuri wafashije umubyeyi we eh, eh, eh, mu- mu rutoki rwe Mm.
yaratubwira ngo yarakoze tukamufata nk'umukozi niko i- i- i- icyo gisobanuro cyavugaga eh, aho rero niho hagaragaje ko byari bibiri n'ibice umunani ku ijana muri eh, eh, muri muri muri ASF, muri muri lebapose tugendeye kuri definisiyo ya kera yego
hanyuma muri definisiyo nshyashya ikavuga ko icyiswe akazi ni igikorwa cyose umuntu yakoze akabona inyungu cyane cyane twajya ku rwego rw'u- rw'ubuhinzi akaba agahinga akabona ibyo arya ariko akagira n'ibyo asarura isoko byinshi bimwinjiriza amafaranga mhm, yego so bivuga ngo umu- umukozi wese uko wahinze ariko ahingira gutunga urugo rwe gusa icyo gihe bifatwa nk'umurimo ariko ntibifatwa nk'akazi nta nyungu nta- nta- ntibyamusaguriye izindi nyungu mu buzima bwe kubwo yashoye mu isoko I- icyo gihe rero ntabwo iyo definisiyo ya kabiri yego niyo twakoreyeho payilote igerageza itugaragariza ko icyo gihe ari cumi na gatatu ku ijana Eh, abashomeri muri eh, rusange yego aha nagira ngo byumvikane neza ko nta komparabiriti nta kugereranya guhari mhm, ngo tuvuge ngo twavuye kuri kabiri ku ijana muri muri eiseve ngo tujya kuri cumi na gatatu ku ijana abanyarwanda banze babyumve neza ko bidahuye Eh.
Ni- bwakoreshejwe definisiyo cyangwa ubusobanuro bubiri butandukanye donc ntidushobora ku- kugereranya ibyavuye muri eiseve ya kane kariya kabiri ku ijana na cumi na gatatu byavuye muri payilote ya leba force eh, iyi ni ikigereranya mu- mu- muri bushakashatsi bw'igerageza
Eh, ni ubushakashatsi bwigaragaza ni ukuvuga ko nti- a- abarimo kutwumva ntibumve ko bashobora kubigereranya ni ibintu bibiri bitandukanye byakozwe mu buryo butandukanye so nta buryo dushobora kubigereranya noneho Reka rero mbere- niko se michel Ye- michel yego.
dukoze dukoze noneho ikomatanya ubwo ngubwo Mhm.
twavuga yuko ubushomeri muri rusange buhagaze gute mu Mhm.
rwanda muri iki gihe yego nigereranya nibyo muri mu mu gukora ubushakashatsi bwimbitse ariko noneho du- tuvuge ubu mwavuga ko bu- buhagaze gute
tuvuga ubushomeri uyu munsi Eh, eh, hari icyo ndavuzeho hari ubushakashatsi reba kose nyirizina turimo tura- twarayikoze turi muri analize aha
turayirangiza vuba aha aha hanyuma imiga- imi- imi- imibare nyayo cyangwa ibipimo nyabyo bya- bya- bya- bya- by'ubushomeri n'umurimo bijya ahagaragara eh, ariko kubera ko bitaraje ahagaragara kugeza ubu imibare dufata nk'ayo tudafashe dufashe pilot pilot ubundi ntitwarivuzeho pilot ni ukuvuga tuba turimo ku- gu- gu- gu-
ni ukugereranya ni Uko uku- isoko ni ukugerageza eh.
ntabwo yego tuba tugamije ntabwo tuba tugamije kubona indicators nk'uko nabivuga gutyo Mm.
so ni- ni ni icyo cyari kigenderewe ubu niho rero turimo gukora ubushakashatsi nyirizina buzatugaragariza ubushomeri n'umurimo bihagaze gute mu rwanda ariko ikibazo wari umbajije Eh.
nagusubiza rero nshingiye kuri eiseve ya kane niyo ya nyuma yatugaragarizaga ko ari kabiri ku ijana Mhm. muri rusange twaja muri payilote twakoresheje definisiyo ya kera nayo ikatugaragariza ko ari kabiri n'ibice umunani ku ijana eee nkabwira abanyarwanda rero ngo bategereze eh, ubushakashatsi bushya twakoze kuko niyo labor force- niyo labor force nyirizina izasohoka vuba turacyari mu bushakashatsi ubundi bu- bugoye tu- tu- tuja kuri fil- ku- ku- tuja mu ngo zitandukanye tukabaza amakuru tukayegeranya agashyirwa muri mudasobwa hanyuma tugakora analize mbere y'uko dukora analize tu- du- dusesengura tubanza ku gukoso- ku- kubyinjiramo tukareba neza Mhm, mhm.
niba bisobanutse ahari ubikosorwa bigakosorwa so ni igikorwa kitaba cyoroshye turimo gukora ariko turi hafi kugisoza dushingiye kuri iki gisobanuro cya nyuma navuze definisiyo ya nyuma Eh.
ubu vuba aha turaza kubaha indi- ibi- ibipimo by'ubushomeri n'umurimo mu rwanda dusubiye inyuma rero noneho um- um- u- igitekerezo nta gitekerezo mufite ku mpamvu z'ubushomeri ni ubukungu bw'igihugu budahagije budakomeye cyangwa se abanyeshuri biga ibitajyanye ni- n'isoko ry'umurimo
reka umuvandimwe jensi nawe akomeze avugaho gato ye Eh, murakoze Ah, mu by'ukuri ubushomeri bushobora guterwa n'impamvu nyinshi aha
Ah, ah, kimwe mu bishobora gutera ubushomeri ah, ni ni- ni iso- ni- ni ukuntu isoko ry'umurimo riteye yego
isoko ry'umurimo ah, ri- hari ukuntu riba riteye ku buryo iyo umuntu arimo gushaka akazi a- adahita akabona Mm, Eh, nshobora kubyuka mu gitondo ngatangira gushaka akazi ariko simbite nkabona kubera ko bisaba umwanya kugira ngo mbashe guhura n'ufite n'ufite akazi nshaka eh,
ikindi ni uko ah, buriya uko umuntu agenda azamura amashuri mhm,
a- a- atangira no gutangira ku- guhitamo akazi A- ashyiraho ibintu agomba kugendaho kugira ngo yemere akazi mm, ntabwo yakora akazi nyine ako ari ko kose agomba gukora akazi kari kuri sitandari nyine cyangwa se ku ku gipimo ki- navuga kiri hejuru ga- gatoya ugereranyije n'umuntu utarize mm,
bityo rero bika- bi- bikaba bya- byafata igihe kirekire kugira ngo abe yabasha guhuza n'umuntu ufite ako kazi ashaka mhm,
Ah, hanyuma ikindi ni uko um, ah, ubukungu bw'igihugu nabwo bu- ubundi bugenda butera imbere buhoro buhoro mhm, ugenda butera imbere buhoro buhoro um, kandi uh, m- m- iyo urebye usanga nka leta ikoresha abantu bakeya cyane kubera ko nk'ubu usanga leta ikoresha abantu nka- nka gatatu ku ijana by'abakozi mhm, noneho ugasanga ah, abandi barimo gukora mu mu bigenga kandi noneho wareba mu bi- mu bigenga ugasanga ni urwego ruri- ruki- rukiyubaka mu rwanda mm, Eh, ku buryo eh, ntabwo wa- wahita uvuga ngo urwo rwego ru- rwigenga rukiyubaka rugahita rubonera ah, akazi abantu bose bagakeneye mhm, kubera ko ni uru- ni ibintu bigenda byubakwa buhoro buhoro Eh.
ariko wenda ikindi navuga um, ku- ku- ku- ku bijyanye eh, n'ubushomeri hari ukuntu abantu batabyumva neza aha ugasanga wenda umuntu wese udafite akazi baramwita umushomeri kandi ntabwo ari byo
kubera iki buriya eh, u- u- u- umuntu wese udafite akazi ntabwo biba- biba bivuze ngo ni umushomeri
Ah, sobanura rero
reka mbasobanurire ubundi kugira ngo umuntu yitwe umushomeri hari ibintu bitatu agomba ni- agomba ku- nibura kuba yujuje kugira ngo abe yakwi- yakwitwa umushomeri Mm, icya mbere ni uko nta kazi aba afite nyine yego ariko kuri icyo bakiyongeraho yuko aba arimo gushaka akazi ashishikaye gushaka akazi ashishikaye bivuze ko ara- a- ara- arabyuka akajya- akandika akajya kudepoza akajya gukomanga akabaza eh?
mhm, urumva nyine aba arimo aba ashishikaye nta uriya muntu udafite akazi ariko ubyuka yicaye mu rugo atarimo gushakisha ntabwo yitwa umushomeri hey
Eh, ntabwo tumubara nk'umushomeri Eh, ikindi ikindi cya gatatu aha ni uko kugira ngo umuntu hejuru y'ibyo bimaze kuvuga ni uko umuntu agomba kuba yiteguye kuba yatangira akazi mu gihe kabonetse kubera ko umuntu ashobora kuba nta kazi afite akaba agashaka ariko wenda bamugira uti karabonetse akaba atiteguye kugatangira tuvuge wenda nk'umumama nk'umuntu wenda utwite bakubwira ati nubwo nari nkabonye ariko nyihanganire nzaza mu mezi nk'atatu maze kubyara cyangwa se umwana amaze gukuka uwo nguwo ntabwo tumubara nk'umushomeri nawe Ah, ikindi noneho kubera iyo ubwo busobanuro nyine bw'ubushomeri birumvikana yuko ah, birumvikana yuko umuntu udafite akazi ariko akaba adasha- akaba atagashaka ashishikaye nyine ntabwo tumara nk'umushomeri icya kabiri umuntu udafite akazi ariko akaba atahita agatangira kugakora kabonetse ntabwo tumu- tumufata nk'umushomeri ikindi mu- i- i- muri muri buriya bushakashatsi bwo mu- twakoraga mu ngo bugamije ku ku- kureba imibereho y'ingo buriya- buriya twita eseve iyo wasangaga umuntu kubera ko twafataga nyine akazi imirimo yose tutarobanuye
yego kuvuga ari ukora mu buhinzi bwo gutunga urugo ah, ah, ari ufasha ab- ababyeyi be mu- muri iyo mirimo y'ubuhinzi Mm.
abo bose twafataga nk'abafite akazi Mhm.
kubera iyo- u- ubwo- ubwo busobanuro rero yego umuntu twasangaga afite akazi ako ariko kose nubwo yaba arimo gushaka akandi kazi Mm.
ntabwo twamufataga nk'umushomeri Eh.
Eh, ibyo bivuze- ibyo rero ehm, u- u- wabihuriza hamwe Aha.
ugasanga nyine nibyo bi- bi- bitanga bituma- bene iyi sura bitanga bene iyi sura mbese ni na- nabyo mubiheraho mukora ubushakashatsi
Eh, ibyo ngibyo wundi nibyo twu- duko- twakoreshaga Ah.
eh, dukora eh, kugira ngo tubone ibipimo by'ubushomeri mu rwanda ye Eh, noneho rero ariko noneho yego Ah, Mu- ci- mu- gira amagambo mu- magufi noneho duhe umwanya abantu batangiye kuza ku mirongo
yego Mm.
Mm.
nuko inshuti z'ijwi ry'amerika nagira ngo mbibutse ko turimo tuganira na michel ndakize ni umuyobozi w'ishami ry'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu rwanda rishinzwe imibare ijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage n'ubuzima n'umwungirije james byiringiro turimo turaganira ku kibazo cy'ubushomeri dore ko banabikoraho ubushakashatsi nk'uko mumaze kubyumva kuri telefone dufite damascene na pierre mureke duhere kuri damascene damascene we
wiwe wiriwe neza
iriweho neza akabazo kawe
Ah, akabazo ngewe mfiteho Mm,
akenshi urabona nk'abantu bagiye kwiga cyane cyane nk'amashuri abanza mm, kuko hano yisumbuye ya za segonderi mhm,
kuba aho bigeze kugira ngo ubone akazi ko ka leta muri leta urangije amashuri yisumbuye ntabwo bishoboka mhm,
ikibazo rero mba mfite wenda mm,
mba nibaza ese kubera iki nk'ubu nka nka akazi kajya gakunda kuboneka ko kwigisha mwarimu ubu nabyo byarazamutse cyane rero ari ikibazo gi- gi- gikomeye cyane kubera ko bagiye bo- bazamura bongera
akabazo se kawe ni akahe ubwo ngubwo
ikibazo mfiteho Eh,
ni uko wenda akenshi abafite akazi bagafatishije sinzi igenda n'ubu wenda habaho nk'isaranganya kugira ngo n'abandi wenda ba- ba- babe babasha kubonaho mm,
bagabanye n'ibisabwa wenda ku nk'ako kazi kaboneka ka leta damase urakoze
Eh, noneho duhe igi- duhe n'ijambo na pierre pierre we
yego ndabumva uratangaza yego iki kaberindi ndabumva cyane yego
ngewe ndafite ibi- ibibazo bigera kuri bitatu ikibazo Mm.
cya mbere ndabaza umutegura ikibazo cyo ku nganda Eh, ndaze no ku kibazo kijyanye no gutwara abantu ndaze no ku kibazo cya edikasiyo mu bintu biri tekinike Mhm, noneho ikibazo cya mbere ndabaza ku nganda murabona inganda ziraza barubaka inganda buri munsi zigenda ziyongera ariko muri izo nganda nta musaruro mbona zitanga ku bantu kugira ngo babone akazi kera iyo twabonaga abantu bazamuka mu gishanga za gikondo bavuye ku kazi ari benshi ariko zino nganda nshyashya turi moderine nta kazi zitanga ibintu byose birakorwa n'amamashine ugasanga hakoramo nk'abantu nka makumyabiri cyangwa mirongo itatu gusa ese iyo telefone yawe ko irimo amakaraza
Eh, ikindi cya kabiri nacyo ndajya ku bintu byo gutwara ibintu na- imodoka gutwara ibintu n'abantu Mm.
imodoka nazo zino zitwara abagenzi hano mu mujyi wa kigali nazo umuntu yarakoze sofuti wenyine yiriya karita yo gutwara abantu ba bantu bose ba- ba- bari bafite akazi muri muri gare mu matagisi abo baba barahebye akazi abo bose ubu ngubu ni abashomeri ariko wa muntu arafata amafaranga we wenyine uyu wakoze iriya karita wakoze iriya sofuti iriya karita iriya kode niwe wabaye komvuwayeri umwe niwe wishyurwa ariya mafaranga wenyine Mm.
ikindi kibazo nanone nge nsanzwe nkora ibintu bijyanye no gutunganya inganda kwesitara inganda umuhinga muri ibyo bintu by'inganda nanone aba- abana bari ko bariga ibintu bya tekinike bya mekaniko injiniyaringi uramuzana wamuzana nko kumuha sitaje akabashaka amafaranga wamwohereza ku kazi nako ugasanga ntabishoboye ugasanga mbega akazi nta- nta kintu bazi gukora birasaba kugira ngo banze wongere umwigishe kugira ngo amenye icyo agomba gukora nabyo bakagombye gukora ikintu cyo kugira ngo babongerere ubumenyi bino bya eprc kugira ngo bajye basohoka bazi icyo bakora Eh.
ariko cyane cyane nanone ndavuga za tuvugana kuri ibyo bintu biriya bya- by'ikarita ni umuntu ukora ari umwe niwe komvayeri ari umwe urumva abantu batakaje akazi bari nk'ibihumbi nka bibiri ariko umuntu umwe aba ari we usigarana ari amafaranga yose ya- ya- ya- yijyana iduka Ye.
bagira ngo umutumire ah, tuvuganire kuri icyo kibazo nacyo Pierre urakoze ah, azatuvuganire Eh, kandi Yeah.
murakoze cyane kandi yego michel na james ndabona damascene yatanze igitekerezo pierre nawe atanze ibitekerezo bibiri ahubwo akabazo mbona mu byo pierre amaze kuvuga hari mwavugaho ni ireme ry'uburezi abantu basohoka mu mashuri badafite ubumenyi n'ubushobozi aho murahavugaho iki
murakoze cyane Ah, turashimira damascene na mugenzi we bamaze kugira icyo babaza Eh, damascene avuze abarangije segonderi ko badafite akazi kandi bashobo- badashobora kubona akazi muri leta nibyo kuko ah, ubu ngubu kubona akazi hose bijyanye na buri akazi gafite icyiciro cy'abantu eh, nivo cyangwa aho umuntu yageze yiga kugira ngo agakore Mm, bivuga ko niba umuntu yarize segondere bakaba basaba ikindi cya kami- i- i- bakaba basaba kaminuza kandi ntayafite muri icyo gihe ntacyo baza- ntako bazamuha birumvikana mm, nicyo gituma ah, leta nk'umubyeyi ntiyabirekeye aho yatekereje eh, kwagura eh, guteza imbere ubumenyingiro
ni ukuvuga binyuze mu kwitabira amashuri y'imyuga ye kugira ngo umuntu utabashije kubona akazi muri leta kuko nibyo mugenzi wanjye james yavugaga mu kanya ntabwo tugomba gutegereza ko abantu bose ntibishoboka kandi ntibizakunda ko abantu bose abanyarwanda bose bazabona akazi muri leta mm, nicyo gituma hatekerejwe gahunda zitandukanye nko kwagura kunoza ubumenyingiro abantu kwiga ubumenyingiro abantu bakabyiga bakabinonosora neza hanyuma hakaba no kwihangira imirimo mhm, eh, ntabwo ah, u- hari na- nu- n'uwarangije segondere cyangwa amashuri atandatu yisumbuye ah, nta- nta- nta kibuza ko ashobora kwiga ubumenyingiro aka- akagura akagira ibindi bintu amenya bishobora kumufasha kandi bigafasha igihugu ndetse agahanga umurimo akaba yanatekereza gufasha n'abandi kuko birashoboka barahari benshi ah, yarebera no ku bandi hari abandi bafite iyo ah, ba- bafite ubwo bumenyi avuga ariko babashije kwiyagura kandi bakaba bakora ibintu byiza ndetse bakaba batanga akazi no ku bandi so bivuga ko tutagomba gutekereza na rimwe ko ah, akazi kose kagomba gutangwa na leta Ah, leta irafasha leta ishyiraho imirongo migari igashyiraho politike igashyiraho nibyo by'ibi turimo kuvuga by'ubumenyingiro n'ibindi Mm.
hanyuma hari za gahunda zitandukanye nka gahunda y'u- y'u- y'udukiriro n'aho aba- aba- aba- abasore muri rusange bahurira dufite udukiriro makumyabiri na tubiri muri buri karere hari agakiriro uvuye wowe uri hanze ariko wowe umunyarwanda iyo uvuye kuri nyirangarama ujya musanze uhasanga agakiriro aho usangamo amamodoka yaparitse ari menshi cyane barimo guhaha barimo gukora ibikorwa bitandukanye bahaha bagura ibintu bitandukanye so hariya bariya abantu barahugurwa ndetse isoko ryabo rikagurwa iyo bigaragaye ko hari ibyo barimo umusaruro wabo ushobora gupfa ubusa bahabwa ibikoresho bigezweho kugira ngo bakore neza imyuga barimo gukora leta icyo ikora n'icyo ariko ubumenyingiro umuntu wese urubyiruko cyane cyane rufite ibibazo by'umurimo ntaho biganishwa nuko biga bakanonosora ibijyanye n'ubumenyingiro hanyuma bagahanga imirimo kuko birashoboka kandi bitunze benshi kandi ntituzatege noneho ku kibazo cya kabiri uriya wavugaga umusaruro u rwanda mu by'ukuri rufite inganda ariko ziracyari bigomba kumvikana kwiyubaka james yabivuze mu kanya kwiyubaka ni urugendo ntabwo umunsi umwe gusa u rwanda rushobora kuba rwagezaho inganda zitanga imirimo ku bayishaka bose ariko ntashobora kwirengagiza ko hari abakozi benshi bari mu nganda zitandukanye zihari ariko ni inganda nshyashya zirimo ziriyubaka n'izindi zirimo ziraza leta nkishyiraho politiki yo kuzamura ubukungu mu gihugu urabizi ko muri rgb iyo hari abashoramari baje bashaka kwiyandikisha u rwanda ni rumwe mu bihugu bya mbere ku isi aho byagaragaye ko hari umubyeyi ushaka gushora imari mu rwanda yoroherezwa cyane kugira ngo aze atange umurimo iyo niyo politiki yagoye ya leta ikorwa mu kugira ngo imirimo izamuke kandi yaguke so bivuga ngo ni ukwitonda ntabwo bwacya none nk'uko james yabivuze ngo buke dusange ibibazo byose ubushomeri bwarangiye n'ibintu bigenda byubakwa umunsi ku wundi reka james akomeze ku kibazo cya kabiri yego
gutwara abantu
murakoze cyane ngira ngo ni piyeri wabajije ku bijyanye no gutwara abantu avuga ibya komvuwayeri bariya komvuwayeri b'amatagisi bakaba bamwe barasezerewe kubera ku tekinoloji yego no mu nganda ariko no mu nganda yavuze yuko imashini zitwara imirimo y'abantu
no mu nganda imashini zigatwara imirimo y'abantu ngira ngo icyo kibazo ntabwo ari umwihariko ku rwanda gusa ngira ngo ni ikibazo kiri ku isi hose aho nyine tekinoloji iza kubera iyo umuntu ashoye imari ye nyine ubwo nawe ashaka icyamuzanira inyungu kurutaho ariko ntekereza ko muri politiki igihugu cyacu gifite abaza gushora imari hari hari icyo bakora kugira ngo bahe abanyarwanda akazi ntabwo ntabwo byose bikorwa n'imashini nubwo nyine hari ibikorwa n'imashini ariko hari bimwe bikorwa n'abantu kubera ko ubundi imirimo yose ntabwo yakorwa n'imashini hari imashini babasha gukora hari n'ibyo abantu babasha gukora hanyuma ikindi rero icyo cy'abakomvuwayeri ngira ngo utuzi tugenda duhinduka uyu munsi umuntu aba ari umuhinzi mworozi akabivamo akajya gucuruza icyo nabwira wenda piyeri ni uko abo bantu bashobora gutakaza akazi ariko ntibacike intege ejo bashobora kubona kandi kubera ko ntabwo mu isi turimo nyine twasubiza inyuma nyine iterambere rigenda riza ikoranabuhanga ntabwo twarisubiza inyuma nyine ubwo nicyo gihe tuba tugezemo ariko utakaza akazi nyine ukagerageza ugashakisha akandi imana igakingura umuryango ukakabona ubuzima bugakomeza ntimuvuge rero no ku ireme ry'uburezi naryo piyeri yakomojeho avuga ati ujya guha umuntu akazi ukabona kandi ngo arangije amashuri ukabona ntacyo ashoboye gukora
murakoze ntekereza ko u rwanda rumaze gukora byinshi mu kuzamura ireme ry'uburezi ubu turimo kuvugana uzi ko azi ko cyangwa we ko hari ibigo byinshi bya kaminuza byugawe kubera ko basesenguye bagasanga hashobora kuba harimo ibibazo bagatinya ko ireme ry'uburezi rishobora guhungabana So, ibyo ni bimwe mu bimenyetso bi- bigaragaza ko igihugu kidahagaze mu kubaka ireme ry'uburezi Mhm.
Eh, so ni ni- ni- ni- nacyo ni igikorwa ni ni- ni urugenzi ntabwo buca uyu munsi ngo usange eh, politiki y'uburezi igenda ihinduka umunsi ku wundi Ah, urabona ko ah, nk'ibi twavugaga mu kanya za- z'ubumenyingiro nta byari bihari ariko ni ibyaje kandi kugira ngo bize gufasha eh, hari impinduka zigenda zibaho Ah, iyi tekinoloji nk'uko twari tumaze kuyivuga mu kanya nta yari ihari mu myaka yashize Mm.
ariko ubu ngubu ni ikintu gikomeye cyane so ni- ni- ni ukubaka eh, u- u- ubushobozi bw'umuntu rero cyane cyane bukurikirana n'umuntu wagiye mu ishuri ntiyite kuri ibyo arimo kwigishwa bi- bi- birumvikana ko ashobora kugera hanze ku isoko akagira ibibazo ariko ntitwavuga ko muri rusange mu gihugu nta reme ry'uburezi rihari Eh, icy'ingenzi ni uko eh, abanyapolitiki baba bagenda babibona umunsi ku wundi kandi bakagura bakagira politi baga- baga- bagatekereza guhindura bagatekereza kunoza umunsi ku wundi So, numva ah, numva ku ireme ry'uburezi aricyo twavuga Yego.
hari hari ibibazo ariko igihugu kigenda kiyubaka uko bukeye n'uko bwije radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga ikibazo cy'ubushomeri n'ibigishamikiyeho byose mu rwanda turimo turaganira na michel ndakize umuyobozi w'ishami ry'ikigo ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu rwanda rishinzwe imibare ijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage n'ubuzima na james byiringiro wungirije michel ndakize ubwo kandi twibukiranye yuko iri shami ririmo risuzuma ririmo risesengura ibyavuye mu nyigo imaze gukorwa kuri ibyo bibazo byose bijyanye n'umurimo n'ubushomeri hanyuma ibizavamo bifite ireme bikazatangazwa mu minsi iri imbere kuri telefone dufite rurangwa rurangwa we
karame karame akabazo kawe
yewe nta nubwo ari akabazo kuko ahubwo ndashimira ndashimira abo batumira kandi nkashimira na leta y'u rwanda yabashije gukora ibyo ngibyo barimo batubwira Mm,
Ah, nko kubaka udukiriro kubaka amasoko kugira ngo abantu bave mu bushomeri bum- bibumbire mu makoperative
komeza
urangiye yego komeza Eh, bibumbi bakibumbira mu makoperative baka- bakabasha gut- gu- gutanga uburyo umuntu yabona imikorere ibyo Mm.
byo birumvikana rwose Nda- ndashimira abashyize icyo gitekerezo Mhm, ariko gusa nk'abantu ba- akabazo u- u- njye mbona kariho mhm, nk'abantu bakora akazi gaciriritse baba bakwiye nko kureba uburyo babahembamo amafaranga atubutse tugatubona abari abo mu makampani uwitwa ko akora byibuze abone ko hari icyo byamutunga bikanamufasha akaba yabona eh, akaba yabona uko abaho kabisa eh, rurangwa we urakoze
ndakumva ariko ikibabaje nk'ubu mu rwanda Eh.
harimo abantu baba bakora utuzi ukabona bakorera abandi rwose ariko ukabona ntatera imbere Eh, no kurya ugasanga ni ikibazo uwakorera ugasanga niwe ufite inyungu Eh, Eh, urugero nk'aya makampani ya sekirite rwose uba ubona uba ubona akora ukabona nta kintu abona mm.
Eh, Yego.
ukabona ni nko kumucuruza nta kintu kirimo rwose ye rurangwa we abatumirwa Ako kantu jewe ndasaba kugira ngo baza- abo bavugizi bazabivuge ba- babyigeho ibyo bintu b'ibinyigo rwose bibe byiza
ye urakoze rurangwa we ahari baragira icyo babikubwiraho reka duhe n'ijambo na Eh, edgar nawe- ye urakoze nawe cyane urakoze cyane ye edgar we Ah.
uraba uratangaza iki
Iriwe neza Thomas Kaberenzi.
wiriwe wiriwe akabazo kawe se
Eh, ikibazo dufite hano mu Rwanda abashomeri urabona a- akenshi usanga nta gishoro dufite urumva kugira ngo baratubwira ngo twirindire imi- imirimo ugasanga nta gishoro dufite ariko burya igishoro cya mbere ni mu mutwe aho ngaho nta kibazo kirimo cyane Mm, hanyuma rero iyo umuntu yatangiye bizinesi usanga imisoro iri hejuru imisoro yo mu rwanda iri hejuru ahantu biba bikaze mm.
Eh, hanyuma Abuze wiki.
ikindi kibazo ni imisoro iri hejuru
eh, imisoro iri hejuru eh,
hanyuma ikindi kiba- uko wumve numva eh, eh, twasaba leta mhm,
urareba ugasanga abashoramari abashoramari bagende dushakire abashoramari benshi bazane indasi zikomeye zikomeye cyane zifite ubushobozi aho wenda twabona amahirwe yo kubonamo akazi urareba ugasanga ama indasitiri ari ino ni makeya ugasanga abana bacu barumuna bacu baracyarya bombo ziva muri kenya kandi natwe twagomye kwikorera izacu tukaba twazigurisha mu rwanda n'ahandi no hanze y'igihugu ugasanga ibintu byinshi biracyava hanze biragerageze made in rwanda bayishyire mu bikorwa
urakoze cyane edgar we
murakoze namwe
michel na james ngibyo rero rurangwa ati abantu bakorera abandi ese byo byaba bitandukanye n'ubushomeri ubwo ngubwo nako niyongereyeho
murakoze rurangwa avuze ko akazi gaciriritse ngo bagomba gufashwa ni ukuri kandi ntekereza ko u rwanda rubikora hari gahunda ya viyupi mu murenge itanga igishoro giciriritse n'izo nshingano za viyupi ndetse itanga ku batishoboye of course nk'uko yabivugaga ikanatanga imirimo ku bantu benshi hariho gahunda y'amakoperative amakoperative ahavuga hari ukuntu umuntu leta tugomba kwishyira mu mwanya wa leta hari ukuntu idashobora gufasha buri wese ufite ikibazo kugira ngo gikemuke cy'ubukungu ariko abantu bishyize muri koperative bakagaragaza ibyo barimo gukora bisobanutse barafashwa bahabwa amahugurwa kugira ngo banoze cyane ibyo barimo gukora hanyuma iyo babonye umusaruro bagashakirwa amasoko bagakorana n'inganda ndetse bakagezwaho n'ibikorwa remezo ibi ngibi ni igihugu kibikora ni leta ibikora so kugira ngo abantu ibice bitandukanye bigerweho ni ukuvuga ko mu turere ahatandukanye iyi gahunda iba ihari irakora kandi turabizi ko ikora neza ni ukuvuga ko rimwe na rimwe abantu ntibumva kujya mu makoperative umuntu ashaka kwikorera wenyine hanyuma ibyo akora ntibitange umusaruro usobanutse ejo akaba yahombye bigateza ibyo bibazo bitandukanye kampani za sekirite yavugaga ntekereza ko njya mbona bifotora kenshi minisiteri y'abakozi n'umurimo mu makuru yagiye gusura ibigo bitandukanye bigaragaza ko birimo gukandamiza abakozi kuko ibyo biri mu nshingano zayo hanyuma bagatanga inama bagafasha ko ibyo bibazo bikemuka ntekereza ko na kampani zishobora kuba za sekirite nk'uko yabivugaga niba hari abakozi bigaragara ko bagikanda bakorera ba nyiri kampani bashobora kubivuga ntekereza ko igihugu cyabafasha gukemura ibyo bibazo nk'ibyo ngibyo reka hari inzego zibishinzwe zo gukemura bene ayo makimbirane yavuze neza ko igishoro cya mbere ni umutwe uko niko yavuze kandi niko kure ibintu byamaze kunozwa neza mu mutwe yabinogeje yabitekereje mu buryo bwagutse yabonye ya kuko gushora ako ufite kose ugomba kubanza gutekereza mu buryo bwagutse ukabitekerezaho ndetse ukabikorera na ririya payilote twavugaga ukabigenzura
michel nkunganiye aho ngaho ariko ari n'akabazo mu bushakashatsi mukora ntabwo mwakwibanda no ku kibazo cy'iyigamishinga ahari abantu bashobora kuba bafite ikibazo cyo kwiga imishinga bityo rero udafite umushinga ufatika ntabwo wajya no gusaba inguzanyo icyo kibazo cyo ntabwo cyaba gihari
reka tugusubize murakoze mu by'ukuri ntabwo wenda nabikoze ubushakashatsi bwimbitse ntabwo bifite imibare wenda yo kuvuga ngo mu mishinga ijya mu mabanki gusaba inguzanyo iyemerwa n'ikangahe ku ijana ariko birashoboka ko icyo kibazo cyaba gihari koko birashoboka ko icyo kibazo cyaba gihari kubera ko
nubwo u rwanda rurimo gushyira imbaraga nyine mu kwigisha abantu kugira ngo bagire ubu- ubumenyi bwo hejuru ariko usanga nyine hakiri benshi mu banyarwanda wenda bataragira ubu- bataragera kuri ubwo bumenyi wenda bwo kuko bakora imishinga ariko icyiza ni uko hagiye hariho gahunda zo gufasha abo bantu no gukora imishinga cyangwa kunoza imishinga yabo Mhm.
Eh, ahubwo uh, wenda hakaza kubaho ikibazo wenda cy'uko umuntu atamenya amakuru ese ashaka umuntu umufasha gukora umushinga we yagana hehe ngira ngo wenda hakwiye kubaho gahunda yo ku yo kurushaho ku- kumenyesha abanyarwanda ah, ah, ah, abo bagana cyangwa se aho bagana kugira ngo niba umuntu afite umushinga ah, agire abo- abo- abamufasha kuwunonosora Mm.
kubera ko izo gahunda zose zirahari hari gahunda zo- zo gutanga ingwate porosataje nini y'ingwate ku muntu ufite umushinga mwiza izo izo gahunda zose zirahari ahubwo ngira ngo icyo abantu abantu bagomba kumenya ni uku- ni uguhaguruka nyine bakamenya aho bikorerwa bakabyinjiramo Murakoze.
bakeneye amakuru mbese
Eh, bakeneye amakuru Eh, nuko noneho re- nakongeraho ko yego
hashyizweho ibigo bifasha abashaka akazi cyane cyane urubyiruko kwitegura neza guhangana ku isoko y'umurimo Mhm.
ndetse no kubahuza na- na- na- n'abagatanga mu rwanda dufite ibigo bibiri hari icyitwa kigali employment service center Mhm.
hakaba na musanze employment Cen- center yego
bakora icyo gikorwa bagahugura cyane urubyiruko ruri ku isoko rushaka umurimo hanyuma bamara kubahugura neza bya bindi yavugaga eh, by'uko bamwe bataba bafite ubwo bushobozi bakabahuza n'abashaka abakozi imirimo ikaboneka kandi byatanze umusaruro ushimishije kandi usobanutse bene ibyo bigo Yara- bibiri mishe uvuze byakira Mhm.
byakira abantu bo guhugura bafite za kaminuza cyangwa bafite amashuri yisumbuye
abantu umuntu wese ushaka a- a- ba- ba- barakora bara orientation bara- bara- barayobora umuntu aba afite kaminuza Mhm.
kuko ubu ngubu aho u rwanda ru- rugeze n'ufite kaminuza arashobora kugira ibyo yunganirwaho kugira ngo agere ku isoko ry'umurimo byaryoshye kurushaho Eh, aze bamushakisha bamukeneye Nu- n'ufite eh, uwize segonderi nk'uko abivuga amashuri yisumbuye nawe hari ibyo ah, hari uko yagurwa mu bumenyi bwe nawe ku isoko akaba ashakishwa kandi nawe akenewe Mhm.
So, nicyo ah, ibi bigo bikora ndetse hari n'ikigega yari abivuze gifasha urubyiruko n'abagore mu mishinga myiza Mm.
badafite ingwate ihagije iyo nta ngwate bagiye muri banki hari ibigo byashyizweho bibafasha bikabishingira hanyuma banki zikabaha ingwate bakagenda bakajya gukora ibikorwa barimo gukora ah, icyo gihe ba bandi bari bafite ibibazo by'amafaranga nk'uko yabivugaga ibibazo byabo bigakemuka Nki- ariko ahangaha rero hakaba ha- hagomba kuzamo ubunyangamugayo n'ubupfura no gukunda igihugu uwahawe ingwate nk'izo uwahawe ibyo agomba kumenya ko hari ingwate yatanzwe agakora neza mu buryo eh, bitanga umusaruro kuko hari kenshi iyo aba- a- abantu babonye amafaranga nk'ayo bagira ngo ni imfashanyo bahawe n'igihugu ugasanga ntimaze amezi abiri Bakayakoresha bayariye, na- hanyuma bigateza ibindi bibazo ugasanga birimo birateza i- bya- bya bigo igihombo ndetse bikazageza aho byugara kuko bitagifite ubushobozi Eh, bwo Nicolas- gutanga ingwate ku bandi michel na james uru rubyiruko ruhora ru- ru- rusakuza ngo ubushomeri burakomeye ibyo bigo bitanga ingwate mwavugamo bimwe na bimwe rukamenya muri iki kiganiro bakaboneraho n'abatari babizi bakaboneraho ahari aho bahera
Ah, ntekereza ko byatugora kujya gusesengura ibyo byose ariko abarimo kutwumva bashobora kugera hano iwacu muri statisitike tutabisobanurira neza cyangwa bakagera hano bakagera kuri minisiteri y'umurimo minisiteri y'abakozi n'umurimo Mm.
ibyo byose biba bihari kandi mu buryo busobanutse barabafasha bakabaha umurongo wo kugenderaho bakabarangira hanyuma bigakunda ye icyo kirumvikanye noneho rero tuvuge kuri iki ki- kibazo cy'imisoro iri hejuru pierre nako edgar yagikomojeho hariho na theogene watwandikiye nawe kuri facebook avuga ati leta nishake ukuntu yagabanya imisoro ku rubyiruko rukiri mu nzira y'iterambere iki kibazo cy'imisoro iri hejuru nacyo cyaba ari ari intandaro yo kongera ubushomeri mu rwanda
ntabwo ari byo ubundi abanyarwanda twese turabizi ko imisoro yacu dutanga twese dutanga imisoro imisoro dutanga nifasha kubaka igihugu nta handi amafaranga azava yo kubaka i rwanda ubu ngubu ugeze mu rwanda uri mu mahanga we turimo kuvugana ukabona imihanda ihari kaburimbo zubatswe nawe wakohereza imisoro ahubwo uje wohereza imisoro ize gufasha igihugu kubaka imihanda kuko u rwanda rurasa neza u rwanda ruhagaze neza iyo uhageze ukareba imihanda ukareba amazu arimo kubakwa ukareba so- bi- biragaragara ni ukuvuga ko tugomba kwishimira cya mbere imisoro ibi si mbivuga ngo urimo gushimagiza ah, politiki y'igihugu ndabivuga nk'umunyarwanda uri mu rwanda urimo kubona ibirimo gukorwa U- hari aho ugenda nyuma y'amezi abiri ugasanga habayemo kaburimbo ubu ngubu amashanyarazi ni hirya no hino mu gihugu igihugu cyose urakireba nijoro ukabona kirimo kwaka so aho ibyo byose ntibishobora gukorwa nta misoro twatanze Eh.
bivuga ngo amafaranga agomba kutuvamo akagenda agakora ibikorwa ibyo bikorwa bikaza kudufasha mu kuyubaka niba hari ibyo wakoze aho utuye umusaruro wawe kugira ngo uzagere ku isoko mu buryo bworoshye nk'uko hagera kaburimbo hagera umuhanda usobanutse ubigufashamo hanyuma eh, imisoro rero ntikikora ntabwo kandi turabyumva kenshi ndi- nta nta buhanga buhanitse dufite muri imisoro ariko kenshi mu biganiro bitandukanye rwanda reveni ikorana na n'abanyamakuru bigaragara ko u rwanda imisoro rwaka iyo tugereranyije n'ibindi bihugu ntabwo imisoro u rwanda rwaka ariyo mi- ariyo minini kurusha cyangwa ariyo ariyo menshi kurusha ahandi mu bindi bihugu so mu by'ukuri ah, abantu hari ibihugu bimwe bi- bi- byorosha hakaba za forode nyinshi imisoro nditangwe kugira ngo abantu bagakira bihuse iyo mico ni mibi ntabwo ari imico myiza ni ukuvuga ko abanyarwanda bagomba kumva ko eh, bagomba gutanga imisoro bagomba gufasha igihugu kwiyubaka ba bandi bakira vuba bibye igihugu batatanze imisoro bigiraho ingaruka zikomeye mu buzima bw'igihugu usanga nawe ubwiye ugasanga umusaruro bafite hari ibihugu na bimwe bimwe na bimwe u- umuntu ava mu mu- mu- mu- ava mu- mu- gukora ibirometero makumyabiri akahakora iminsi ibiri birazwi iminsi ibiri gukora ibirometero makumyabiri ku modoka izo ni ni uburyo budashoboka mu rwanda kuko rurimo kwiyagura hari byinshi byiza birimo gukorwa so imisoro tekereza ko itagomba kumvika kandi ah, ibi nabyo n'abanyapolitiki umunsi ku wundi barabivuga iyo basanze hari ikigomba gukosorwa kirakosorwa sinumva rero ko imisoro yaba ikibazo ahubwo ni igisubizo muri bimwe mu bibazo igihugu gifite radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga ikibazo cy'umusho- cy'ubushomeri mu rwanda gihagaze gute n'ibishamikiyeho byose nibyo turimo tuganira n'abakozi b'abayobozi mu kigo cy'ibarurishamibare mu rwanda michel ndakize na james byiringiro kuri telefone dufite uwandinze na joseph tubanze dufate uwandinze uwandinze we
karame ura ufite akabazo se
yego ye kabaze
kamirindi ndagushimiye ko umpaye ijambo kuri radiyo nziza dukunda cyane radiyo ijwi rya amerika yego baza akabazo Noneho ariko mfite- mfite ibibazo bigera kuri bitatu icya mbere ndabaza ese ko bakujya bavuga ngo buri mwaka bahanga imirimo igera ku bihumbi magana abiri ngewe nkurikije mbona nta n'ibihumbi na bitanu bahanga ku mwaka hari ibintu by'amakabya nkuru kuko iyo urebye abantu bajya gusaba akazi hari igihe basaba nka posite nk'abantu nka babiri ugasanga depoje nk'abantu nk- nk'igihumbi ubwo wambwira gute ko iyo mibare bayigezaho ikindi cya kabiri najyaga kubaza ikibazo cyerekeranye n'uko ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi hari abantu benshi bagakwiye kuba bahanga akazi bitewe n'umuriro w'amashanyarazi ariko kuri ubu igihugu kira- kiracyafite ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi kuko mu gihugu hose umuriro w'amashanyarazi ugera kuri mirongo itatu ku ijana none nkibaza nk'iri tikagurika ry'umuriro w'amashanyarazi naryo ntiriba imbogamizi mu guhangwa kw'imirimo ikindi kibazo cya gatatu mfite ni ikibazo kijyanye na BDF BDF ubu- ubu abantu bo ibasha guha ingwate ni abantu n'ubundi bafite uko bifashisha kuko iriya makumyabiri na gatanu ku ijana y'ingwate mu rwanda tuzi n'ibibazo by'amasambu n'abantu bahora bicana ku bw'amasambu ntabwo wambwira ngo buri mwana wese yabasha kubona iriya makumyabiri na gatanu ku ijana y'ingwate ku buryo yajya muri BDF bakaba bamwishingira andi mirongo irindwi na gatanu asigaye naho ubundi urebye muri rusange ibibazo byanjye ni ibyo ubwo abo bayobozi bashinzwe ibyo byiza by'ibarushamibare bari buze kubitubwiraho ahubwo ka mirindi akandi kantu gatoya nubwo nandikiye uze kuntumikira kuri fokasi bashobora byagiye bya bindi nakubwiye naramubwiye kandi yarambwiye ngo azagushaka ako ngako reka tube tukihoreye tuze kubyivuganiraho reka tugume mu kiganiro urakoze
murakoze cyane ntibaze kubitubwira ibyo ngibyo narimbagije ye reka bahita bagusubiza misheli we Ah.
murakoze yego cyangwa se james Eh, mu- eh, murakoze ngira ngo uwandinze niko yitwa yego uwandinze gaba
Eh, Mm.
ah, hari ikibazo yabajije kijyanye n'iyi mirimo ibihumbi magana abiri ya i- i- itari y'ubuhinzi n'ubworozi igomba guhang- guhangwa buri mwaka mu by'ukuri iyi ni ni intego ni intego igihugu cyihaye ah, kandi ah, usanga nyine iyo urebye imibare usanga ntabwo turayigezaho ntabwo igihugu kirayigezaho nk'uko ari ibihumbi magana abiri Ah, ariko usanga um, biri mu nzira Ah, hanyuma rero icyo namubwira ni uko iyo turimo kuvuga ngo imirimo yahanzwe buri mwaka ah, ni imirimo nta- ntabwo ari imirimo y'abantu bagiye gusaba akazi bagasaba abandi n'imirimo y'abantu bakihangiye ubwabo ibirimo Eh, hany- ubwo rero u- u- uramutse ubirebeye mu u- kuri ariya matangazo ajya anyura kuri interinete cyangwa se amanikwa eh, nyine wasanga ari mikeya ariko ufashe uri ushinga butike undi ugura moto undi u- uba umukomvuwayeri eh, ukabiteranya biba byinshi ntabwo biba birusa- biruta ariya matangazo cyangwa se bariya abantu bahamagarira abantu kuza gushaka akazi Mm.
reka Michel akomeze.
ikibazo cya kabiri ku bijyanye yavuze ku ku mashanyarazi Mhm.
koko avuze kuri mirongo itatu ku ijana niko bimeze Mm.
ariko ntagomba kwibagiza aho tuvuye ngo mu myaka icumi ishize cyangwa icumi n'itanu amashanyarazi yari mu mijyi gusa nta handi amashanyarazi yari ari Mhm.
ariko we uri mu rwanda arabizi neza ko ubu amasantere menshi cyane yo mu byaro by'u rwanda afite amashanyarazi kandi iyi gahunda ni gahunda ihari iyo urebye uko birimo intambwe tugenda dutera umwaka ku wundi hari ibyiringiro n'icyizere ko ah, ngo mu myaka icumi iri imbere hafi igihugu cyose kizaba gifite amashanyarazi kandi arimo gufasha mu byo yavugaga mu mu guhanga imirimo kuko aho amashanyarazi yageze mu by'ukuri bwe yavuze ni- nibyo ah, ha- hahita hajya amasaro de kwafi hahita hajya ah, imirimo itandukanye nk'iyo gukora inzugi za metalike z'ibyuma n'ibindi byinshi mu buryo hakorwa imirimo hakorwa ha- ha- ha- hahangwa uburyo butandukanye bwo- bwo- bw'imirimo izamura ubuzima bw'abaturage muri utwo duce so hari ibyiringiro ngewe ngira ngo ikibazo dufite eh, mu gihugu ubukene burahari birazwi ariko intambwe igenda iterwa ntabwo ntabwo twatekereza ko ari byo iminsi ibiri ngo buke impinduka zabaye ariko uko umwaka ugenda urangira iyo ugenda u- u- uzenguruka muri kigali cyangwa no mu cyaro ugenda ubona ko hari impinduka zirimo kubaho mu buzima bu- bu- bw'abaturage bw'umunsi ku wundi reka ndeke ah, james asubize ikibazo cya bdf ye Eh, murakoze Eh, eh, ngira ngo yagize ati ariya makumyabiri okay yagize ati bds itanga eh, yishe ingingo ate ya mirongo irindwi na gatanu ku ijana Mhm.
ariko makumyabiri na gatanu ku ijana none ugereranyije wenda n'umuntu udafite icyo aheraho gifatika ni amafaranga ni- usanga ari amafaranga menshi Mm.
Ah, i- i- ngira ngo birashoboka ko yaba menshi ariko eh, buriya hari ubushake nyine haba hari no gushobora kubera ko ah, buriya iyo umu- iyo umuntu ahuye n'ikibazo nyine arashobora gutekereza inzira cyane ko na leta y'u rwanda igenda ishyiraho ah, uburyo abantu nyine bafatanya cyane leta igenda ikangurira abantu ku- kwi- kwiyungura mu ma- mu mashyirahamwe niba wowe kubona makumyabiri na gatanu ku ijana bikugoye ushobora kureba undi muhuje ibibazo mugafatanya noneho mugashaka mugakora umushinga hamwe mugashaka makumyabiri na gatanu ku ijana kubera ko nanone ku banyamwigendaho muri iyi si tugezemo usanga bitakigira umusaruro ubwo rero kubera ko rero haba hari uburyo leta yashyizeho ngira ngo icyo ni cyo cy'ingenzi cyane aho Yego.
abantu bashobora ku guhurira hamwe bagakora ibintu hamwe ngira ngo niyo nzira wenda namuyoboramo kugira ngo wenda abe ariyo yakurikiza cyangwa se n'undi wese waba afite iki- kino kibazo cy- cya makumyabiri na gatanu ku ijana by'ingwate wenda afite umushinga afite ibitekerezo nabisangiza abandi hanyuma bishyire hamwe hanyuma abayoboke iyo bdf bagurize i- ibafashe kubona iriya mirongo irindwi na gatanu ku ijana murakoze ijwi ry'amerika ndabona tugenda du- tugana ku musozo w'iki kiganiro duhe ijambo rigufi cyane yosefu abaza akabazo kagufi yosefu we
karame karame akabazo kagufiya rwose dusigaranye agahe gatoya
eee na- akabazo nari mfite Mm.
Ka- tu- ka- akabazo kamwe ni igitekerezo Mhm.
Eh, igitekerezo cyo atari ukuruma eh, umu- uwo mutumira ahuha biragaragara ko rwose ikoranabuhanga ribifitemo uruhare mu kuzana ubushomeri Mhm.
kubera ko urabona nk'ibyo bihugu bikora ayo mamashini byo biyakora biyohereza muri afurika Mm.
kandi biba byatanze akazi muri muri izo nganda zikora ayo mamashini naho twebwe izo mashini zo ziraza zigakura aba- abakozi mu kazi urumva habaye hari uruganda narwo ruzikora zigasimbura abakozi ha- bakajya mu- muri izo nganda zizikora Mhm.
nta bushomeri bwa- bwahaboneka
yego hanyuma ari akabazo wari ufite
Aya, akabazo nari mfite eh, nk'abo bahanga bakora iby'ubushakashatsi
komeza se bit- eh, bagereranyije nk'ubushomeri hano mu rwanda bwaba buhagaze gute ku ijana ariko ibyo ba- nibyo twatangiriyeho yosefu we bavuze yuko Eh, okay.
imibare itaragaragara neza cyane bihereye ku bushakashatsi barimo basesengura ariko mu magambo make buhagaze kuri kabiri n'ibice umunani ku ijana urakoze
Eh, sawa sawa ye niko michel na james mwanzura iki kiganiro umunota umwe umwe buri muntu mwamusubiza icyo uyu yosefu
murakoze ah, cyangwa atangira okay Eh.
eh, murakoze cyane umunota umwe Eh, yego yego Eh, Eh, icyo na- icyo nabwira yosefu eh, kuri icyo kuri kino kibazo wenda avuga cy'u- cy'ikoranabuhanga ngira ngo nigeze kugikomozaho mm, Eh, ikoranabuhanga ntabwo twarisubiza inyuma tuzakomeza tubane naryo kandi n'imirimo igenda ihangwa hanyuma eh, icyo nakos- navugaho wenda kuri ku bipimo by'ubush- by'ubushomeri ni uko eh, dukoresheje eh, ubusobanuro twakoreshaga mbere bwa kera ku rwego rw'igihugu ubundi duhagaze kuri kabiri ku ijana ntabwo ari kabiri n'ibice umunani ku ijana eh, hanyuma eh, mu bushakashatsi twakoze dukoresheje ubusobanuro bushyashya ubushakashatsi bw'igerageza mhm, twabonye cumi na gatatu ku ijana
yego
Eh, ariko eh, ibipimo by'ukuri bishingiye ku ku bushakashatsi nyakuri cyangwa se ubushakashatsi bwuzuye bu- bizatangwa mu minsi iri imbere bitarambiranye murakoze yego michel nawe anzurare iki kiganiro dore dushigaje nk'amasegonda mirongo itatu murakoze cyane nagira ngo mbashimire kandi nshimire abanyarwanda bose bagize icyo bavuga ah, nizere ko ikiganiro tu- dukoranye nabo kibashimishije kandi eh, hari nibura icyo tubamariye tubunganira mu mitekerereze kugira ngo bagure ah, bahange tuve mu bushomeri tuve mu mitekerereze yo gutekereza ko leta gusa ari izakemura ibibazo dufite ndetse tube tunatekereza ko mu byo twakoze tugomba gusagura tugomba kugira icyo dutanga mu misoro kugira ngo ah, igihugu cyacu tucubake kuko nitwe tugomba kubaka igihugu hanyuma abangaba ndumva cyane ikibazo barimo kuvuga cy'ikoranabuhanga Mm.
niba ari abakomvayeri bakuwe mu mirimo kubera ko ah, haje ikoranabuhanga So, ahangaha ngira ngo i- i- uburyo bwo gukemura kiriya kibazo cyabo ni ukwishyira mu makoperative nk'uko twarimo tuvuga buriya bagomba gutekereza uko bajya mu makoperative hanyuma bakabona ibyo barimo bakora ah, nibwo buryo buzabafasha kugira ngo bak- barangize ibyo barimo bakora reka turekere aho murakoze cyane michel ndakize ndagushimiye cyane uri umuyobozi w'ishami ry'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha imibare mu rwanda rishinzwe imibare ijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage n'ubuzima james byiringiro arakungirije muri iyo mirimo ndabashimiye cyane byimazeyo kandi nshimiye n'abandi bose twari turi kumwe kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama